Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha
nimba uyu munsi bamwe bapfungwa kubera gusa bikekwa ko bohava bazotora oya ababivuga ku mugaragaro ngo muratora ego bari kuba aba mbere bapfa amategeko aravugwa ku karimi mugabo mu ngiro abantu batayazi batayakurikiza uyu ni agatongo rwasa ayoboye amizero y'abarundi akaba kandi n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi avuga ku banywanyi biwe bavuga ko bahagarikwa mu buryo buteye kubiri n'amategeko igipolisi kibafata kubera bumva baba bariko barakora ibikorwa vyo guhungabanya ico gikorwa kandi bamaze gufatwa nta n'umwe araza avuga ati jewe ndi umunywanyi wa kanaka natumwe n'umu- n'umugambwe wa kanaka ubu nawe ni pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u burundi avuga ko abahagarikwa bose bahagarikwa kubera ibyaha bakoze badahagarikwa kubera imigambwe cyangwa amashyirahamwe barimwo iyi nkuru n'ayandi makuru eh, tubabateguriye turagaruka ko mu kanya gatoya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umunyapolitike agaton rwasa ayoboye urunani amizero y'abarundi yemeza ko abanywanyi biwe bababa mirongo itanu bamaze guhagarikwa kuva ibikorwa vyo gusigura ibwirizwa shingiro rishasha bitanguye uyo munyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko ari agatotezo kuko bahogwa umwikeko ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika raymond zimana icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba ari nawe aramutswa urunani amizero y'abarundi yabwiye ijwi rya amerika ko kuva hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri hatangujwe ibikorwa vyo gusigurira abanyagihugu ivyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi abamuyoboka batoroherejwe aharura ababa mirongo itanu bafunzwe amategeko atubahirijwe ni benshi ubu ngira ngo baraba ba mirongo itanu ko muri iyi ndwi yonyine iheze iyo za gasezegwa za muhanga za hehe wumva hirya no hino ngo abantu ngo, ngo, ngo batawe muri yompi nimba uyu munsi bamwe bapfungwa kubera gusa bikekwa ko bohava bazotora oya ababivuga ku mugaragaro ngo muratora ego bari kuba aba mbere bapfa amategeko aravugwa ku karimi mugabo mu ngiro abantu batayazi batayakurikiza hari ngo n'abantu bazira ngo yuko ngo bafise ifoto ya gwasa n'ifoto ya gwasa uyu munsi amatelefone ko ari wese ashobora gufotora icyo ni icyaha ikihe umuntu gutunga ifoto yiwanje icyo cyaha bocerekana mu gitabo ikihe cyerekana ah, ibyaha bishobora guhanwa mu burundi yuko gutunga ifoto ya gwasa ari icyaha ku buryo umuntu apfungwa uyo munyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe yemeza ko abanywanyi biwe bakumiriwe mu bikorwa bijanye n'itegurwa ry'amatora ababazwa n'abari muri ico gikorwa batanguye kududoberezwa kugira birukanwe ikibabaje ni uko n'uwoba yagize amahirwe kujamo nko mu ban- mu bandika uyu munsi batoye uburyo bwo bwo kubirukana no kubapfunga no kubaca amafaranga y'umurengera ku makosa asanzwe n'uwundi uwo ari we wese ashobora kuba yokora ngo umuntu ngo kubera yihenze ku rudome ngo ni umugambi bagaca basimbira ku marezo sosiyo bakantuka ivyo ntukubakwa no gusubiramwo ahandi naho ugasanga hariyo ya ngendo nyene yo kutihanganiranira gushika n'aho abantu bicwa ubutegetsi ukamenga siho buri ubutungane ukamenga siho buri ni ukuri birateye agahinda birateye isoni mu gipolisi bo bavuga ko abahagarikwa atakindi bazira atari uko baba bakoze ibyaha pierre nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano akemeza ko atawe bahagarika kubera ari mu mugwi kanaka igipolisi kibafata kubera bumva baba bariko barakora ibikorwa vyo guhungabanya ico gikorwa kandi bamaze gufatwa nta n'umwe araza avuga ati jewe ndi umunywanyi wa kanaka natumwe n'umu- n'umugambwe wa kanaka nubwo woba ari umugwi wa politike kanaka canke umugambwe kanaka uwuvamwo yokora haba ku gatwe kiwe canke yatumwe n'uwo mugambo igikorwa ico ari co cose coza kiri buhungabanye ibi bikorwa vy'amatora turimwo azofatwa mbere anavuze ahubwo ko atumwe n'umugambwe n'abamutora bazoronderwa baheze bafatwe bashikirize ubutungane mu gihe umushingamateka agaton rwasa asaba igipolisi n'ubutungane gukurikiza amategeko mu gipolisi bemeza ko baronse amategeko ku bijanye no gucungera igikorwa c'amatora yose yimirije pierre nkurikiye akagabisha umuntu wese yoshaka guhungabanya ico gikorwa mu kirundi baravuga bati nkware zisezerana mu masesa Eh, bavuga ngo uraba wumva birenge nibubarigwa ipolisi caramaze gushikirizwa amategeko akwiye yo gucungera neza cane iki gikorwa ntave rero hagira abantu basubira kwibaza yuko nk'uko bagiye barabikora mu myaka yahera ko bashobora kwaduka eh, bagahungabanya igikorwa nka kiriya umuntu wese azohirahira akagomba gukora ico cose cohungabanya kiriya gikorwa haba mu majambo cyangwa mu bikorwa uwo muntu azoca afatwa ubwo nyene acashikiza ubutungane yaba aya matora ya kamarampaka yaba ari ayo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri abarundi bavyumve amakungu avyumve nta bintu vy'umucezo birimwo turabisubiyemwo ubu nta bintu vyo gufinata birimwo nk'uko igipolisi cy'u Burundi kivyemeza muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi abanyeshuri bane n'umwigisha umwe barahagaritswe bariko bigisha gutora oya ibwirizwa shingiro rishasha aho nyene ingozi umwe mu bandika abazotora yarahagaritswe mbere acigwa igihano cyo gufungwa n'ubutungane kubera yandika ibitari vyo mu gitabo kubera ibyo byo kwandika ibitari byo mu bitabo umuntu umwe yarahagaritswe no mu ntara ya Karusi eka no muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro abandi bantu babiri barahagaritswe mu Kirundo abandi babiri mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura ubundi yahagaritswe nk'uko vyemezwa n'igipolisi c'u Burundi n'umukuru w'umutumba mu ntara ya Rutana azira kubuza abarongoye kuja kwiyandikisha ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika urakoze Raymond kuri iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc tubibutse ko mushobora kandi kudukurikirana mugakurikirana ibiganiro vyacu tubashikiriza kuri facebook mu gihe biba biriko biraba umugwi cvr usanga bamwe mu banyepolitike mu ntwanzangabo z'igipolisi n'igisirikare baragize uruhara muri kahise kari mu burundi nico gituma iyo migwi itatu iri mu ruganda rw'iminsi itatu ku mugwa mukuru bujumbura rwatunganijwe n'indongozi z'uwo mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha ibindi kuri ino nkuru tubibaze evariste nzikubanyanka yavuganye na bamwe mu bari muri urwo ruganda urwo ruganda ku ntwazangabo mu gipolisi no mu gisirikare hamwe no ku banyepolitike ni rumwe mu zindi nganda zimaze gutunganywa no mu gusevere ku batandukanye mu gihugu musenyeri jean louis nahimana arongoye uwo mugwi agasigura igituma umugwi arongoye wariyumviriye ivyo bikorwa dufatiye nogira nti ku migwi ikomakomeye mu gihugu uyu munsi kumbure mwabonye intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi n'abanyepolitike mugabo murazi ko twamaze guhura n'abamenyeshamakuru kugira ngo tuganire kuri ico kibazo nyene twarahuye n'abarongoye amadini nabo nyene kugira ngo tugerageze kurabira hamwe ingene twova muri izo njyane twaciyemo muri kahise mugabo tukazivamwo tutareremba tudaca hejuru tubanje kuvugana ukuri na cyane cyane tugerageje kudoma urutoke ku ruhara ku ruhara bamwe n'abandi bagize urwo ruganda rubera mu mwiherero bamwe mu bagwitabye bavuga ko rwatunganijwe hageze umunyepolitike leon sengendakumana agatangazwa n'ingene ivyaganiriwe ko n'abanyepolitike b'abarundi yarusha hakuranduranwa n'imizi biguma bigaruka kuki tutabirengera twarabiganiriye twarabibonye ariko bikaguma byongera bigaruka ugasanga bamwe bigisha ababo abandi bigisha ababo ugasanga mbere na bimwe byo kwigisha amoko biriko biragaruka ugasanga na bimwe byo gomba gucanishamo inzego izo nzego zije gucungira amahoro n'umutekano biriko biragaruka cya kabiri ni kudashobora kurengera kahise ukaguma uri umunyororo wa kahise ukaguma ubona uwundi ko ari mubi ukamubona uwundi ko ari umunyabyaha gusa ugaca uvuga uti ujya nta n'akamaro ko kwicarana ni kumugwanya abandi bari muri urwo ruganda haba ku ruhande rw'intwazangabo mu gipolisi canke mu gisirikare ntibashima kugira ico bashikirije ku ruhande rw'umugambwe sawanya furudebu icababa c'uwurongoye uwo muryango wa politike utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nta kindi abona cotuma indyane zishingiye kuri politike n'amoko ziranduranwa n'imizi mu burundi rehosiyo ngendakumana ashira imbere ibiganiro kugira ngo ibyo bintu byose bibeho nuko abantu basubira kaganira kuri kahise kacu tukaganira ko tukaraba ko ibyashyikirijwe iyo arusha byoba aribyo cyangwa atari byo na cyane cyane inyishu ijyanye no gushyiraho umugwi ujeje gutohoza ukuri kuri kahise no kurekuranira ko woba uri kurakora hisunze intumbero koko yo kuzotuma abarundi bava muri ivyo babayemwo bagashobora kubaka ca gihugu c'uburundi nariko ndavuga c'iteka urongoye umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi musenyeri jean louis nahimana avuga ico uwo murwi uri kumwe n'izo nzego zitatu bazotahukana inyuma y'urwo ruganda twiteze yuko ubwa mbere twugurura amaso tubona izo ntambamizi tubuza kubaka igihugu kirangwa n'amahoro ariko kandi tuce twigira n'ingingo yo kuraba ingene twosubira kubaka uburundi bushasha uburundi burangwa n'amahoro uburundi burangwa na demokarasi y'ukuri uburundi abantu bose bagukiwe nk'uko nari nabivuze eh, bishira bakizana eh, mu bwigenge bwabo no mu madroit yabo urwo ruganda rw'iminsi itatu rwuguruwe kuri uyu wa kabiri uwo murwi severe washinzwe kugira utohoza ukuri ku byabaye mu burundi no kunywanisha washyizweho ku igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa gatanu muri bibiri na cumi na kane ufise ikiringo c'imyaka ine bamwe mu banyepolitike batemera ukuntu washyizweho bakavuga ko atacurashika ko kuva utanguye gukora ikiringo ca severe kizorangira ku igenekerezo ya cumi na gatanu ukwezi kwa gatanu muri uno mwaka bibiri na cumi n'umunani usigaje amezi atatu n'iminsi mikeyi ingingo ya gatatu ijanye n'ikiringo cawo ikavuga ko abagize uwo murwi bashobora kongerwa umwaka igihe babisabye kugira barangize igikorwa bashinzwe bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze evariste kuri iyo nkuru uyu munsi muri kenya humvirizwa urubanza rw'umurundi yahaswe kwicwa n'abapolisi b'abanyakenya bamunyuruje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uwo mugabo yahoze akora mu gipolisi cya interpol avuga ko abo bapolisi biyemereye ko bashaka kumwica babitumwe na bamwe mu bategetsi b'abarundi bakora muri ambasade y'uburundi i nairobi ico gihe ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu eroje buri kaneza ari nairobi urwo rubanza rwumviririjwe mu rukiko rw'ahitwa kibera ku mugwa mukuru nairobi rwamaze amasaha hafi abiri n'igice kuko rwatanguye kuburanishwa isaa zine n'igice z'agatondo rurangira hafi isaha indwi z'umuhingamo muri urwo rubanza rufise inimero amajana abiri na mirongo itatu na gatandatu akarongo gakitse cumi na gatandatu hitwaye atanazi buregeya yahoze ari intwazangabo mu gipolisi c'uburundi no muri interpol ruhuza buregeya wenyene ubwiwe n'abandi bagabo batatu abapolisi babiri b'abakenya n'umushoferi wa tagisi we n'abashinjwamanza bamwunganira basaba kumenya vy'ukuri watumye canke abatumye abapolisi babiri b'abakenya bahatswe kumwica mw'ijoro ryo kwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico gihe uwo yahoze ari intwazangabo yanyurujwe akuwe mu bunywero bw'i nairobi ajanwa n'abapolisi babiri b'abakenya bamuboshe bahakwa kumwica aja gutabarwa mu nyuma n'umwe mu bo vyakorana mu gipolisi ca interpol amaze gushikanwa mw'ishamba ry'ahitwa renana nk'uko bisiguye mu birego yatanze muri sentare ikindi we n'abashingwamanza biwe basaba ni ndishi y'akababaro kuko bavuga ko iruhande yo kubohwa amasaha atari make asa n'uwazimanganirijwe ubuzima iyo imana idakinga kuri uyu wa gatatu humvirijwe umupolisi afise dosiye y'umushoferi wa tagisi yakoranye n'abo bandi bapolisi babiri b'abakenya bari bahagaritse buregeya imbere yo kumunyuruza no gushaka kumwica uwo mupolisi yasiguye ko uwo mushoferi yafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamahanga citiriwe jomo kenyatta inyuma y'iminsi mike inyuruzwa rya buregeya riburijwemwo naho yabajijwe ibibazo vyinshi ico yagarutseko hanini ni uko uwo mushoferi yiyemereye ko yakoranye n'abo bapolisi bari basanzwe bamuha akazi kandi ko yabiboneye bashaka kwica buregeya nyene kugirwa kw'iterabwoba yemeza ko ijoro bamunyurujemwo abo bapolisi b'abakenya bamwibwiriye ko batumwe na bamwe mu bategetsi ba ambasade y'uburundi muri kenya b'ico gihe bamwagiriza ko yoba yavuye iburundi yishe abantu ariko mu rukiko ikibazo c'abategetsi b'abarundi bavugwa nticagarutsweko rwose ico bikora uwahatswe asigura ko ata kintu na kimwe kibi yiyagiriza yoba yarakoze haba ku butaka bw'uburundi canke ubwa kenya gusa yibaza ko abashatse kumwica boba bariko bashaka kuzimanganya ivyemezo muri dosiye y'amenyo y'inzovu aturuka mu burundi yari yafatiwe ico gihe mu bihugu vya maleziya ubuganda na sudani y'epfo iyo ntwazangabo niyo yarijejwe amatohoza y'ayo menyo y'inzovu no gufasha kugira ngo ibihugu vyose vyegwa n'iyo dosiye vyemere gukorana no guha amakuru interpol abo bapolisi babiri n'umushoferi wa tagisi bakurikiranwa muri iyo dosiye haheze iminsi barekuwe babanje gutanga amafaranga umwe umwe y'ingwate agera ku muriyoni w'amashiringi y'amakenya akabangana n'ibihumbi ijana vy'amadolari y'abanyamerika atanaze buregeya yirukanywe mu gipolisi c'uburundi n'itegeko bwirizwa rya perezida ryo ku itariki ya cumi n'umunani ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere yo gukurwa mu gipolisi ca interpol kuko yari yakirungitswemo n'igihugu urubanza rwiwe ruzosubira kumvirizwa ku itariki ya cumi ukwezi kwa kane uyu mwaka eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
muhandanya gukurikirana ibiganiro vyacu tubafitiye kuri iyi saha mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc dusubire tubibutse ko mushobora kandi gukurikirana ibiganiro vyacu ku rubuga rwa facebook mu gihe biba biriko biraba indwara ya depression ni imwe mu ndwara zitandura eh, zigenda ziyongera ku isi mu kanya mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yabajije muganga Jean Damascene yamuremye ashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe amagara y'abantu mu Rwanda akaba yatanguye kumubaza ico iyo ndwara iyo iyo ari yo
indwara ya depression ni indwara ihangayikishije abantu bose haba ku isi muri afurika ndetse no mu rwanda Eh, ndetse nanavuga ko ari imwe mu ndwara zimwe twita zitandura ziri ku kigero cyo hejuru Eh, nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza mu bihugu bimwe na bimwe bikigeze kuri mirongo ine ku ijana by'abantu ba- batuye ibyo bihugu turavuga nko ku isi ndetse mu ndwara mbese eh, eh, n'izo ngizo A- ari eh, ni iyo ndwara ya depression ariyo irangwa n'agahinda gakabije eh, kumva wiyanze cyangwa se ukanga ibintu byose ukumva ari nta kintu gishimishije I- iyo ndwara koko eh, irahari kandi abantu bagendana nayo ba- batayizi Mm. none iyo ndwara iterwa n'iki mu by'ukuri eh, indwara ya depression kimwe n'izindi ndwara zo mu mutwe eh, umuntu yavuga ko eh, iterwa n'ibintu byinshi bikomatanyije Eh, eh, ari byo twita bayo psychosocial Eh, ni ukuvuga ngo ibintu bishamikiye ku mubiri imiterere y'umubiri w'umuntu ubundi bikaba bishamikiye ku mitekerereze y'umuntu nanone bikaba bishamikiye ku mibanire ye n'abandi cyangwa se ku, ku mibanire ye n'ib- n'ibizikikije Eh, icya mbere eh, wenda twavuga eh, hari abantu bamwe na bamwe batari benshi baba bafite imisemburo dore ko depression ubundi ifata igice eh, ye- kigenga eh, i- ibinezaneza cyangwa se eh, amarangamutima y'umuntu noneho abantu ba- hakaba mu mutwe cyangwa se mu mubiri w'umuntu harimo eh, imisemburo eh, n'ubundi ituma eh, uko- ibyo binezaneza cyangwa se kwi- kwishima byiyongera cyangwa se bikagabanuka biturutse kuri iyo misemburo ariko eh, ntabwo ari imisemburo gusa eh, bi- nanone abantu biturutse ubuzima babayemo eh, ba- bakumva batanezezwa n'ibintu biriho cyangwa se uko ba- uko bariho ari byo byerekeranye n'iriya mitekerereze nabyo bishobora gutuma umuntu agira iriya ndwara ya depression noneho hakaba ni- n'icyo gice cye kigaragaza imibanire ye n'abantu burya ah, uko tubaho tuba- tubana n'abandi abantu batubeshaho natwe tukabibeshaho ni ukuvuga ngo uko umuntu abana n'abandi cyangwa se uko abantu bamubanira nabyo bishobora kuba intandaro ya depression irangwa n'agahinda kenshi no no kumva ari ntacyo wishimiye ku isi Mm. aha muvuze nk'imisemburo muri icyo gice cy'ubwonko kigenga ibineza neza cyangwa kwinezeza Ab- i- ibi umuntu yavuga ko bishobora kuba mu muryango hari u- usanze hari nk'abantu barwaye iyi ndwara ya depresiyo mu muryango byaba bivuga ko n'undi mu hashobora kuzaboneka undi muntu wayirwara
ee n'ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi bafite mu miryango yabo abantu barwaye ziriya ndwara baba bafite amahirwe menshi mabi yo kugira ngo barware iriya depression ni naho ngaho bitubwira ko eh, imisemburo cyangwa se eh, uruhererekane rwo kuva ku babyeyi n'abana nabyo bishobora kuba intandaro y'uko umubyeyi ashobora ku- kuyisigira umwana we ariko mu by'ukuri ibyo bintu bitatu ko nabikubwiye nibyo bi- iyo bikomatanyije nibyo byihutisha ubuzahare bwo kugira ngo umuntu abe yarwara iyo depresiyo hari igihe umuntu koko aba afite iyo misemburo mikeya itageze ku kigero cyatuma umuntu yishima ariko mu bimukikije hakabamo ibintu bimufasha ntazarware ya depresiyo kabone n'ubwo yaba afite ubwo busembwa bw'iyo misemburo sinzi niba byumvikana birumvikana ese ntandukiriye gatoya nk'iyo misemburo muvuga iba ibaye mikeya bikagira ingaruka kuri ubwo buryo bwo kunezerwa k'umuntu hari abantu ubona mu mibereho yabo bahora bishimye nk'abo ngabo baba bafite imisemburo myinshi
birumvikana hari nk'uko nabivuze ni indwara ishamikiye ku marangamutima ku binezaneza ni mu by'ukuri hari amarangamutima yo mu kigero gisanzwe ari byo nomo mudi noneho iyo rero bigiye munsi y'ikigero kiri kiringaniye niho bijya muri depresiyo naho iyo bizamutse bijya mu kindi gice cy'ubundi burwayi bita mani ni ukuvuga ngo abo ngabo birumvikana bashobora kuba bafite iyo misemburo myinshi ituma banezerwa ariko nanone bigashamikira n'imibereho yabo birashoboka ko baba bafite imisemburo yiyongeyeho gatoya kuko iyo yiyongeyeho kenshi n'ubundi bivugirwa mu ndwara bita maniya isa naho ihabanye na depresiyo kuko uwo nguwo we aba agaragaraho ibyishimo bikabije mu gihe depresiyo aba agaragaraho ibyishimo bikeya cyangwa se bitariho kubera ko afite icyo kibazo
none mu rwanda iki kibazo cy'ubu burwayi nyine bwa depresiyo cyifashe gute niba hari nk'imibare yabigaragaza nk'uburemere bw'iki kibazo mwagira icyo mutubwiraho
nibyo koko urazi urazi ko ubushakashatsi butwara amafaranga menshi kugeza ubu rero ubushakashatsi tugenderaho hari ubushakashatsi bwakozwe muri bihumbi bibiri n'icyenda bwagaragaje ko depresiyo iri hagati ya cumi na gatanu na makumyabiri ku ijana by'abatuye u rwanda ariko iyo urebye mu gice cy'abafite uburwayi bwa burwayi tuvuga bw'ihungabana aba bantu twasanze mirongo itanu na kane ku ijana y'abafite ihungabana baba bagendana na depresiyo nubwo hari urukomatanyirize hagati y'ihungabana na depresiyo twavuga ko rero mu rwanda turi hagati ya cumi na gatanu na makumyabiri ku ijana iyo ubariye mu baturage bose ariko noneho wajya mu bantu tuvuge abacitse ku icumu rya jenoside aba ngaba akenshi ari bo barimo ihungabana ryinshi twasanze muri bo harimo mirongo itanu na kane byose ku ijana by'abafite by'abafite ihungabana baba bajyana na depresiyo sinzi niba ibi ngibi bigaragaza uburemere bwa kino kibazo mu rwanda cyane cyane birasobanutse
byumvikane ko byumvikane ko ihungabana rishingiye ku byabaye mu rwanda twavuga ko ari risike fagitari cyangwa se intandaro y'uko umuntu nawe yagira depresiyo bifitanye isano ye nubwo nta bushakashatsi se bwakozwe nyuma ya bibiri n'icyenda murebye nk'abarwayi babagana mubona iki kibazo cya depresiyo gisa n'ikigenda kigabanuka cyangwa se cyaba cyiyongera hari aho kwisabwa ko cyiyongera nanze gutanga imibare yerekeranye n'amavuriro yacu ariko ibigaragara ni uko amavuriro bano bantu bari kugenda biyongera n'ibyo tubyumve neza ni ukuvuga ngo biyongera mu mavuriro ariko ntabwo ibi ngibi bishatse kuvuga ko mu rwanda hose abafite depresiyo ari benshi ni ukuvuga ngo impamvu biyongera ni uko twashyizeho amavuriro yo gufasha abantu bafite ibibazo byose byo mu mutwe noneho n'imyumvire yo ku bibazo byo mu mutwe ikagenda yiyongera mu gihugu bityo abantu bakarushaho kugana amavuriro kubera ko bazi ko hari ubufasha bashobora ku- kuhabonera Mm, umuntu yanabishima kubera ko ah, ubundi abantu barigunga bakagumana iyo ndwara ntibajya ahagaragara ngo bivuze Mm. Eh, mu by'ukuri koko kimwe n'izindi ndwara zo mu mutwe abantu benshi barabihishaga kubera ko bumva yuko ari a- ari ari igisebo eh, ari a- ari intege nkeya ndetse baka- bakabihisha eh, ntibanabivuge ariko ubu ngubu kubera imyumvire igenda izamuka a- abo bafite i- indwara zo mu mutwe zirimo na depression bagenda bava mu kinegero cyangwa se mu bwihisho hanyuma noneho ba- bakavuzu- bakavuzwa na- na- n'imiryango yabo ikarushaho kubajyana mu mavuriro yacu Ye. nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika ngira ngo mbaze umukinnyi ese iyo ndwara hano mu rwanda iboneka ku kihe gipimo ko bigoye kugira ngo wenda hari nk'umuntu abe yareba mugenzi wiwe ayimushushanyemo ikindi namubazaga niba ese nk'umuntu mushoboye kuyipimamo mu- muramuvura mumuha ibinini cyangwa se mumugira inama kuko akenshi ah, mu ku- nk'ibintu byo nk'umuntu kuba yigunga agaceceka akenshi hariho nk'igihe ni urugero ntanze nkanjye hari igihe bimbaho nkumva sinshaka kuvuga nkumva kandi ntababaye nta kintu akenshi hari igihe nk'umuntu aba atekereza ku buzima abayemo cyangwa se ikibazo ahuyemo ukaba wumva udashaka kuvuga ukaba wamara nk'iminota nka mirongo itatu kugira ngo numve ko nanjye nabo ndi muri abo ngabo dogiteri Eh, yamuremye ni mumusubize nda- ndakeka Tubone ko gukomeza.
yibajije ikigero mu rwanda ikigero ntakivuze kuva kuri cumi na gatanu kugera kuri makumyabiri ku ijana z'abatuye u rwanda tu- tugereranya ko bafite iyo depresiyo ariko hari ikindi kibazo numvise asa n'uko n'urimo kubaza tese umuntu wamenya ute ko afite depresiyo mbe Mm, nicyo mm, mm.
noneho akabaza ikindi cy'ukuntu tumufasha niko nabyumvise Ye.
Eh, mu by'ukuri kuko abivuze ubundi iyo dupima depresiyo ntabwo tureba ngo agahinda cyangwa se kumva u- utishimye gusa rero kugira ngo umuntu bamu- bamubare ko afite indwara ya depresiyo ni uko bya bya bimenyetso ayavuze kutishima bi- biba bimara umunsi kandi bikaba bifite- bigera ku kigero cy'ibyumweru bibiri ni ukuvuga ngo umuntu utaragera ku byumweru bibiri afite bya bimenyetso bigaragaza ubu- ubu- amarangamutima cyangwa se ibyishimo biri hasi ibyo ngibyo eh, iyo atarageza ku byumweru bibiri ntabwo tubara ko afite iyo depresiyo kuko buri muntu wese eh, ashobora kuba down umu- umunsi umwe bugaca mu gitondo yumva afite umunabi ariko nimugoroba ibintu bigasubira mu buryo noneho nta- ntasho- nta- ntabwo uwo nguwo tumwita ko afite depresiyo keretse depresiyo imaze igihe kirekire cyangwa se ibyo bimenyetso bimaze igihe kirekire Eh, noneho eh, sinzi niba aho ngaho byumvikanye noneho kugira ngo tumufashe eh, eh, aho nagira ngo mvuze ni uko iyo dupima hari depresiyo yoroheje na depresiyo iringaniye na depresiyo mbese ikabije hari rero u- ikigero cya depresiyo bitagombera ko tumuha umuti ahubwo dukoresha bya bindi byo kugorora ah, ibitekerezo dukoresheje ibyo twakwita kanseringi cyangwa se mu yandi magambo bita psikoterapi Eh, aho umuntu aganira n'umujyanama akamufasha ku- ku- kugorora ibitekerezo hanyuma noneho ubuzima bugakomeza bitagombeye ko umuha umuti noneho hari izindi n'iyo iyo igi- eh, igenda ikabije igiye mu- mu- mu cyiciro cya gatatu iyo yo dukoresha eh, umuti hari n'abo dushyira mu bitaro tukabakurikirana bari mu bitaro
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tubateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na faze gebeyehu yadufashije gushyira hamwe ibiganiro byo kuri iyi saha mwari kumwe na fide niyo ngabo tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mugire ijoro ryiza mubandanya kumviriza ibindi biganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika